turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isambira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi kuri shortwave metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na joe diana inahazwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo abarenga mirongo ine bagwiriyemwo impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya sange nibo bamaze kumenyekana ko banduye ikiza ca korera
ni ukuvuga ngaha korera irafata abana igafata n'abamama n'abapapa urumva ufashwe kumushikana kwa muganga ntibatujyana kwa muganga amazi nta mazi dufise aba ni bamwe mu barundi bo mu ikambi y'agategekanyo ya sange iri muri teritwari ya uvira mu buseruko bwa kongo umukuru w'inama nshingamateka ya amerika yategetse ko amatohoza yo gukura perezida joe biden ku butegetsi atangura igituma muracumva ahandi hato naho ishami rya onu ryitaho abimukira ku isi oyem rihangayikishijwe n'abimukira barwa ku nzira bagerageza gushika ku butaka bwa amerika baciye muri mexique twari bateguriye muri ano makuru umukuru n'amashingamateka ya amerika yategetse ko hugurwa ankete zo gukura perezida joe biden ku butegetsi mgenzi wacu thomas kamirindi hadusigurire igituma mu ijambo rigufi yavugiye imbere y'abanyamakuru ku ngoro y'inteko ishinga amategeko makafi yemeza mu magambo ye bwite ko abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublikani nawe arimo batahuye ko umuryango wa biden wo mu ishyaka ry'abademokarate wamunzwe n'umuco wa ruswa kandi ko perezida biden yabeshe abaturage ko atigeze amenya ko hari abo mu muryango we bafitanye ubucuruzi n'abanyamahanga biden used his official office to coordinate with hunter biden's business partners about hunter's role in burisma a ukrainian energy company finally despite the serious allegation it appears that the president's family has been offered special treatment by biden's own administration hano kevin mccarthy aragira ati biden yakoresheje umwanya we mu butegetsi mu buhuzabikorwa mu by'umuhungu we hunter biden n'abo bakoranye bo muri burusma ikigo gicuruza iby'ingufu cyo muri ukraine hejuru y'ibyo kandi umuryango wa perezida biden wageze kuri byinshi kubera ikene wabo cy'ubutegetsi bwe mccarthy yasabye rero komite igenzura inzego z'ubutabera na komite ishinzwe kugenzura ibikorwa bya guverinoma gufungura anketi z'ifatizo kugira ngo bazarebe niba abadepite bagomba kurega perezida biden muri sena ibyo bita impeachment mu cyongereza presidence white house ivuga ko ibirego by'abarepublikani bidafite ishingiro ahubwo ko ari amacenga ya politiki abahanga mu bya politiki bavuga ko bitazorohera abarepublikani gutambutsa ikirego ubwiganze bwabo ntibuhagije bafite intebe magana abiri na makumyabiri na zibiri mu nteko y'abadepite kuri magana abiri na cumi n'ebyiri z'abademokarate kabone yemwe niyo bashobora kwemeza ikirego cyatsindirwa muri sena aho abademokarate bafite ubwiganze bityo perezida biden akaguma ku butegetsi umupaka uhuza amerika na mexique ni uwo mupaka uhitana abimukira benshi baca mu nzira z'ibinywabi ishami rya onu ryitaho abimukira ku isi oyem ryavyerekanye biciye muri raporo yavyo yaraye isohotse muri iyo raporo oyem ivuga ko mu mwaka uheze abo yamenye bitavye imana bariko bagerageza gushika ku butaka bwa amerika baciye muri mexique ari amajana atandatu na mirongo umunani na batandatu muri abo harimwo ababuriwe irengero nk'uko oyem ibivuga oyem ibandanya isigura ko ibiharuro itanga bishobora kuba biri hasi bivuye ku makuru atuzuye ifise na cane cane kubarwa ku mupaka uherereye ku ruhande rwa leta ya texas abarenga igice cabo oyem yemeza ko baguye ku rugendo bagerageza gushika ku butaka bwa amerika umwaka uheze barabaciye mu bugaragwa bwa sonora na chichuaha paul dillon havugira oem yabwiye abamenyeshamakuru i geneve mu busuwise ko ibitigiri bafise biri hasi cane ugereranije n'uko ikibazo cifashe ku rubuga uwo mutegetsi abandanya asigura ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri bamenya abaguye ku nzira amajana atatu na mirongo itanu mu gihe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abamenye ari amajana abiri na mirongo ine na batanu imyaka yabanjirije ya bibiri na mirongo ibiri na rimwe na bibiri na mirongo ibiri na kabiri oem yamenye abaguye ku nzira bari munsi y'ijana na mirongo itanu abenshi mu bo oem higaruka ko muri raporo yabo bakomoka muri repubulika yitiriwe dominique haiti na cuba abajeje gukingira imbibe za amerika nabo bavuga ko bamwe mu bimukira bahitanwa n'ubushuhe bwinshi bwo mu bugaragwa mu gihe cici abandi nabo bagahitanwa n'imbeho nyinshi yo mu gihe c'ubukanye hari ariko n'abahura n'abagizi ba nabi tukivuga ivyaha bimukira umuryango umwe bwa buraya waraye ushigikiye amasezerano wagiranye mu kwezi kw'indwi kuno mwaka na tunisia mu vyo gukorana ku bijanye n'ikibazo c'abimukira fidel niyongabo abandanya ino nkuru uwo muryango wishyuye ku binebaguro bya bamwe mu bagize inama nshingamateka yawo biyamirije intwaro y'agahotorera perezida w'ico gihugu kais sayed n'amabi akorerwa bimukira baturuka muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara muri tunisiya yamara hari n'abandi mu bagize inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya babona ko ishigwa mu ngiro ry'amasezerano yapfunditswe ridahagije kugira rigabanye ibitigiri vy'abimukira bashika ku mugabane w'uburaya mu nama rusange y'inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya mu gisagara ca strasbourg umuyobozi w'urwego nyobozi rwawo olivier varelyi yatangaje ko gukorana na tunisiya ku kibazo c'abimukira ari nkenerwa cane olivier varelyi yavuze ko muri uyu mwaka bifatiye ku gukorana n'umuryango w'ubumwe bw'uburaya abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi ba tunisiya bahagaritse ubwato bwari butwaye abimukira inshuro nyinshi cyane kurusha uko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri varelyi yavuze ko abajejwe kugenzura imbibe zo ku butaka no mu mazi muri tunisiya batabaye abimukira ibihumbi mirongo itatu na bibiri n'amajana ane na mirongo itanu n'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yavuze ko muri uyu mwaka bamaze gutabara abimukira bagera ku bihumbi mirongo itanu bivuye ku gukorana n'abategetsi b'igihugu ca tunisiya
perezida w'uburusiya vladimir putin agabisha ko indege z'ingwano f cumi na gatandatu zakorewe muri amerika ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyahaye ukraine bizotuma ingwano muri ukraine imara igihe kirekire kurushiriza fidel niyongabo turacari kumwe mu ijambo yashikirije mu ikoraniro ryerekeye ubutunzi mu gisagara ca vladivostok perezida putin yatangaje kandi ko abarusiya bari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu bariko binjira ku gushaka kwabo mu gisirikare uko umunsi utashe yongeye asigura ko ibihumbi amajana abiri na mirongo irindwi biyandikishije mu gisirikare mu kiringo c'amezi atandatu arangiye perezida putin yatangaje kandi ko ibitero vya ukraine vyo kugerageza gusubira gufata ibice inteko z'uburusiya zigaruriye vyatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka taco vyashitseko inteko za ukraine zarasubiye kwigarurira bimwe mu bisagara bito bito mu buseruko no mu bumanuko bw'igihugu ni mu gihe ziriko zigerageza gusambura ibirindiro vy'inteko z'uburusiya leta zunze ubumwe za amerika yaratangaje iyindi imfashanyo yahaye Ukraine mu ndwi irangiye nigihe umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yagize urugendo muri Ukraine kubonana n'abategetsi b'ico gihugu Blinken yatangaje ko ibitero inteko za Ukraine zatanguye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bifise umugambi wo gusubira kwigarurira ibice inteko z'Uburusiya zafashe bitanga icizere gikomeye abategetsi ba Amerika bavuga ko leta yabo iriko yiyumvira guha Ukraine ibigwanisho vya misile zirasa kure cyane izo misile zizoshobora gusambura ibitari bike mu bice vya Ukraine Uburusiya bwigaruriye leta ya Perezida Biden imaze amezi atari make yiyumvira guha ivyo bigwanisho Ukraine
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda imiryango yahora iba mu murenge wa rugabano mu karere ka karongi yugarijwe n'inzara inyuma yaho imirima bahoze babamwo yarimwemwo icayi umenyeshamakuru eric bagira ubusa yabikurikiranye ijwi rya amerika rigera mu mudugudu w'icyitegererezo wa rugabana himuriwe abaturage bari batuye mu mirima yahinzweho icyayi yabasanze bifashe mapfubyi urahagera ugasanga bageze mu zabukuru bigunze bari kumwe n'abana babo bamaze imyaka ine bimuwe hahinzwe ibyayi babimbuye aho bari batuye babaha amazu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro nk'ingurane ku mitungo yabo abaturage barataka inzara batewe no kutagira aho gukubita isuka nk'uyu mubyeyi w'abana bane yabibwiye ijwi rya amerika atirengagije ko babimuriye mu mazu meza uburyo bwiza kutagira akarima uhingamo uburyo bwiza reba nk'ahantu turi reba abana baragerekeranya mu cyumba kimwe nta n'igikoni tugira reba ukuntu hasa mbese mu nzu zacu za giturage zasaga kuri ko baba ufite igikoni witegereje amazu iyi miryango yimuriwemo nk'ingurane ku masambu yabo yahinzweho icyayi mu rugabano hari aho biboneka ko abenshi bayacanamo imiryango n'amadirishya yishwe n'imyotsi twasabye umusaza juvenali ku bana wo mu kigero cy'imyaka mirongo inani kutwinjiza iwe atwereka ibimubangamiye mu mibereho ye n'umuryango muri iyi nzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro nawe ubyirebere ubu iki gikoni kiri muri foro bacenyutse rero buriya ntawabura n'ubwo yagira utuntu ajya gupagasa ngo uba utarya nyine ntiwabaho rero imyotsi ituruka nk'ahangaha ugasanga imyotsi yangije ibintu nyine nawe urabiye nta kibazo ikibi ni imyotsi turi abaturage ntituri ab'ikigali ubwo hava tukajya muri iwazi ni hanuke nta n'umuti ushyiramo mukayishaka imiti hoya imiti ikibazo ni amafaranga uganiriye na bamwe mu baturage babayeho muri iyi midugudu hari abakubaza ibibazo bigoye kubibonera ibisubizo siliveri bose ni bo ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko aha yabwiraga ijwi rya amerika ko kuba batuye mu nzu nziza bakubitira abana kuryama bisa naho ntacyo bibamariye wabwa inzu utari buyigurishe yonyine yakumarira iki nta kintu kirimo nta kiribwa none se ubuzima ni ubu nabonye kuko nagiye nkasanga abantu barigunze niba kuriya bimeze mbese kuva bigunze ku ari wa uko mbere kugera ku cyumweru mbese bigunze ari uko bakubonye niko bihora mbese ijisho rya mukuru ryo ntabwo riri muhango arebe twebwe umuco wa kinyarwanda ntabwo tugeneye gusaba sibyo uri umunyamakuru ugasanga abantu bicaye gutya batagira munsi urugo bahinga batagira ikibatunga ubona waba- wabamarira iki umubyeyi nawe akavuga ko gutura muri uyu mudugudu ari amaburakindi se ko nakuraga umwumbati munsi y'urugo nkaca agatoki ngaha abana ubaho n'icyaha ndabaheke noneho no mu cyayi tujyayo twajyayo tugakora tukageza saa cyenda ngo ni magana atatu n'itanu ureba nawe kugira ngo baguhe ahantu ho kwiribuye wirirwe uryashisha ya suka y'amenyo nibarangiza ugeze saa kumi ngo ni magana atatu n'itanu ese mu cyayi ho hatumariye iki baduha ayo mafaranga magana atatu na mirongo itanu ijwi rya amerika riganira n'ubuyobozi bw'akarere ka karongi badusobanuriye ko iki kibazo cy'aba baturage bakizi kandi ko batangiye kukivugutira umuti bavuga ko iki kibazo bakindije mu ngengo y'imari y'uyu mwaka kandi ko kizakemuka neza madamu vestine mukarutesi ni umuyobozi w'akarere ka karongi tuzafata abantu badafite ubutaka tubagabanye kandi tuzabagabanya ku buryo bungana tuzahera ku bababaye kurenza abandi kuko nta muntu twavuga ngo tuzasumbisha undi ahubwo tuzabaha dukurikije uko ibibazo byabo bigiye birutana nk'uko n'ubundi butoya bwari buhari navuze ko budahagije ariko twarabubahaye kandi mu by'ukuri nibaza ko nabo babyishimira ko nibura babona aho bahinga imboga umuntu akaba yabona aho yahinga ibyo bishyimbo bike bidahagije akaba yabona aho yatera igiti cy'imbuto cyane ko twanabibatereye byo rero mu by'ukuri ntabwo ikibazo cy'ubutaka bakeneye cyari cyamara gukemuka nk'uko tubyifuza ubuyobozi bw'akarere ka karongi burabarura imiryango igera muri magana atatu mirongo itandatu n'ine yimuwe ahahindutse imirima y'ibyayi n'ibyayi byahinzwe na kompanyi silverback tea ari nayo ihafite uruganda rw'icyayi nk'uko bigaragara mu mibare yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda bataha uruganda rw'icyayi rwa rugabano batangaje ko kiri ku buso bugera kuri hegitari ibihumbi bine na magana atanu ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gufata neza amazu babubakiye nk'ingurane ahubatse iyi midugudu haratandukanye abahageze mbere bahamaze imyaka igera muri itanu abandi iragera muri ine kubera uburyo abaturage babayeho muri iyi midugudu bayihimbye amazina atandukanye hari umudugudu bahimbye boneza bashatse kumvikanisha ko kuhaba bisaba kwirinda kubyara benshi ubundi bawita shimwamana bitewe n'uko abahimuriwe bafite uko babayeho uwanyuma twamenye ko bawise hamubone byaduteye gusobanuza imvano y'aya mazina kubera iki kwashimwa amana ari amazu y'epfiri afite imirima afite inzu nziza zifite ibikoni afite n'inka noneho hano impamvu nkiswe hamubone nta karima nta gikoni n'iyo nka twarayibuze gusa urumva atari kwa hamubone nyine ubuyobozi bwa karongi bukavuga ko byibura mu mpera z'uyu mwaka iki kibazo cyaba kivuye mu nzira igihingwa cy'icyayi ni kimwe mu bihingwa byinjiriza igihugu amadevize atari make gusa aho bagiye bimura abaturage bakahatera iki gihingwa ntibabura gukomeza gutaka inzara bagaragaza ko bakeneye aho gukubita isuka ubundi iyo tuza kugira aho duhinga nta kibazo byari bitwaye henda icyo gikoni byo ubwo gucumbirwa byo byo turabimenyeye bica- bigacumbirwa nyine nta kundi iyo tuza kubona akarima eh kabagira ubusa ijwi rya amerika ku kibuye mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri mu rwanda leta y'ico gihugu yarayisinya amasezerano yo gutunganya ivy'umuyaga nkuba uva ku nguvu za nucleaire ivy'ayo masezerano turabibaza mugenzi wacu asumta kaboyi iyi sosiyete ifite icyicaro mu budage no muri canada mu masezerano impande zombi zashyizweho umukono u rwanda rwemeye guha iyi sosiyete ubutaka n'ibindi bikorwa remezo kugira ngo urwo ruganda rwubakwe ntabwo ariko hatangaje ubwo butaka aho buherereye gusa ikiguzi kizifashishwa muri ubu bushakashatsi kizatangwa n'iyi sosiyete kingana na miliyoni mirongo irindwi z'amayero abashyize mu bikorwa uyu mushinga bagaragaje ko kugira ngo amashanyarazi aturutse kuri nikireyeri aboneke hifashishwa ubutare bwa iraniyumu basobanura ko bafata iraniyumu bakayitunganya intima zayo zikitandukanya ku buryo zitanga ubushyuhe aba bahanga batangaza ko ubwo bushyuhe aribwo bifashisha bagashyushya amazi akavamo umwuka wa mwuka akaba ari wo bayobora mu mashini ugatanga amashanyarazi umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu za atomike fidel ndahayo yasobanuye icyo u rwanda ruzungukira muri iri koranabuhanga cyambere azadufasha azadushoboza gushyira mu bikorwa gahunda yo kwigisha abanyarwanda iri koranabuhanga ariko noneho bizadushobokera kuyikorera hano mu rwanda murabizi ko twaboherezaga mu mahanga kwiga ariko iyi laboratori nizaho abanyarwanda bazayikoramo ndetse n'abanyeshuri muri kaminuza y'u rwanda bazaba biga bya nuclear engineering bazabona aho bashobora gukorera practice na internship mu gihugu hano ikindi bizatumarira bizadufasha kwiga dukora tekinoloji nshya ku buryo u rwanda ruzaba ruri mu bihugu bya mbere bifite abantu bayisobanukiwemo kurusha abandi minisitiri w'ibikorwa remezo ernest nsabimana yavuze ko iyo urebye uko isi igenda itera imbere ndetse n'imihindagurikire y'ikirere hakenewe ubundi buryo bwo gushaka ibisubizo minisitiri nsabimana yavuze ko leta y'u rwanda yihaye intego z'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu inganda zizaba zariyongereye mu gihugu avuga ko ibyanya byahariwe inganda mu rwanda bizaba bikora ubuyobozi bwabyo bwose usibye izi ngufu z'amashanyarazi zizaturuka kuri nikiriyeri u rwanda rwari ruherutse kubona ingufu z'amashanyarazi zingana na megawati cumi n'eshanu zikomoka ku mushinga wa gazi metane abanyenganda bo mu rwanda basanga uyu mushinga uramutse ugezweho byabafasha mu iterambere ry'ibyo bakora bwana felix nsabigaba ni umuyobozi w'uruganda united gin amashanyarazi kiracyari ikibazo hari ibintu hano bidashobora kuhakorerwa kandi mu nganda dukenera amacupa yose dukoresha y'ibirahure akorerwa mu bihugu bindi by'ibituranyi ariko nkatwe ayo dukoresha tuyagura mu buhinde nahamya yuko impamvu mu rwanda hatari uruganda rukora amacupa y'ibirahure ari ukubera ko uwo muriro udashobora gupfa kuboneka biraduhenda kubera yuko hano mu rwanda bidashobora kuhakorerwa umuriro rero uramutse ubonetse kandi ukaboneka ku bwinshi n'igiciro cyagabanuka yewe no mu ngo usanga abantu batinya gukoresha ipasi ubwo se ibaze noneho ari mu ruganda hashize imyaka ibiri abanyarwanda bumva ko igihugu cyashyizweho umushinga ujyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nikireyeri uyu mushinga ukivuga wateye bamwe impungenge bibaza uburyo u rwanda rugiye gucura intwaro za kirimbuzi ndetse ko gukoresha ingufu za nikireyeri ari ukuzana uburozi mu baturage ingabire victoire umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u rwanda asanga uyu mushinga udakwiriye mu gihugu nk'u rwanda ntabwo dufite esipase biriya bintu hari za poroduwi shimike bibyara icya kabiri bisaba amazi menshi ayo mazi ntayo dufite reka niba esipara ahari iruhande rw'ikivu niba esipara iruhande rw'ikivu ntabwo bizakunda kubera izo poroduwi shimike zibamo bisaba kuzishyira nibura hagati y'abaturage n'izo eneregi nikireyeri hagomba kuba ibirometero mirongo itatu muri uru rwanda ahantu dufite ushobora kubishyira hadafite abaturage ni hehe ntabwo abaturage bagomba kuguma batekanye bakaba bazi aho kubazaniramo uburozi none se nuzanira uburozi mu baturage ni ukushyira ku munzani umuntu akareba minisitiri w'ibikorwa remezo ernest nsabimana yagaragaje ko nta mpungenge abanyarwanda bagomba kugira kuri iki kibazo muri izi mbaraga se cyangwa muri iki cyerekezo n'ubundi nk'uko wari ubivuze amasezerano igihugu cy'u rwanda cyasinye n'igihugu cy'uburusiya nayo arakomeje cyane cyane ko hari amasezerano yo kubyaza ingufu za nikireyeri imbaraga z'amashanyarazi ariko mu rwego rw'amahoro abantu rimwe na rimwe barabyumva bakavuga bati imbaraga za nikireyeri tugiye muri bisasu se cyangwa mu bindi oya ibi ni ku rwego rw'amahoro u rwanda rwasinye amasezerano ni ukubyaza amashanyarazi se cyangwa n'ibindi bikoreshwa imbaraga za nikireyeri se cyangwa nukiya tekinoloji turabizi ikoreshwa kwa muganga yo muri za shiririji ikoreshwa mu buhinzi mu gutura imbuto se cyangwa na biteganijwe ko uyu mushinga inyigo yayo izaba yarangiye muri bibiri na makumyabiri n'umunani inyuma y'inyigo nibo gushyira mu bikorwa uyu mushinga bizatangira minisitiri nese nsabimana yakomeje avuga ko aya masezerano adakuraho ay'u rwanda rusanzwe rufitanye n'uburusiya nayo ari mu murongo umwe wo kubyaza ingufu za nikiriyeri amashanyarazi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi tugukengurukire muri iyo nkuru rero uhejeje kudushikiriza mwumvisemwo Ernest Nsabimana yari umushikiranganje w'ibikorwa remezo inyuma y'amasaha make y'uwo muhango wo gusinya amasezerano yahinduriwe imirimo yiwe Ernest uh, Nsabimana yaciye asubirirwa na Jimmy Gasore nk'uko tubibona mu itangazo ry'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda nta mpamvu yatanzwe kuri izo mpinduka zabaye amakuru yacu tuyabandanirize muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho inzego z'ubuvuzi zemeza ko abantu barenga mirongo ine aribo bamaze kwandura indwara ya korera mu gihe umuntu umwe yishwe nayo ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha makuru Vedaste Ngabo ari uvira iyi nkambi ya Sange ituwe n'impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitanu bamwe muri abo barwayi banduye korera ishyirahamwe rishinzwe ubuvuzi muri ASR ribavana mu nkambi na ambulance rikabajyana mu bitaro bikuru bya Sange ni mu gishyirahamwe rya Croix Rouge riba riri gutera imiti yica imyanda muri tumwe mu tuzu twubakishije imifuka basanzemo abarwayi b'iyo ndwara dr René Kinyungu avuga yuko iyi ndwara yagaragaye muri iyi nkambi tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu imaze gufata abarenga mirongo ine yica umuntu umwe Gilles Manda ni umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira nawe yemeza yuko muri iyi minsi bugarijwe n'ikibazo cy'indwara ya korera uh, oui, on a dénombré quelques cas de choléra c'est sûr euh, je pense le partenaire ADES en a pris les précautions muri iki gihe iyi nkambi y'agateganyo irimo impunzi zirenga ibihumbi bitanu mu gihe yubakiwe kwakira abantu batarenga magana atatu abayirimo bavuga yuko isuku rikeya ariyo ntandaro yikorera mu minsi ishize leta y'u Burundi yatangaje ko korera yongeye kwibasira abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura no mu zindi ntara zo mu burengerazuba bw'igihugu nihoreho Emeline ari mu basaba ubuhungiro aha muri Sange ijwi rya amerika ryamusanze yicaranye n'abana be munsi y'igiti cy'umwembe ni ukuvuga ngaha korera irafata abana igafata n'abamama n'abapapa urumva ufashwe kumushikana kwa muganga ntibatujyana kwa muganga bakujyanye naho bakujyana warebye ugeze ucikana abana bapfa ku bwinshi ibijyanye n'indwara ya korera abapapa bapfa ku bwinshi inama bapfa ku bwinshi iyo tugiye kuyituma kuri twarete dutonda imirongo kubera amawese ari make tudakwigwa n'imyanda ni myinshi nta suku rihari nturonka naho uhonyora ego usibye iki kibazo cy'isuku rike aba basaba ubuhungiro bafite bavuga kandi ko bafite n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko usanga amazi y'ibipompa bibiri bakoresha ari makeya cyane ugereranyije n'umubare w'abantu baba bari kuyashaka ikibazo cy'amazi nta mazi dufise nk'utu turi ko turatemba urashobora kwimba akanogo nk'uko nyine urabona ko ari ahantu hameze nabi tugaca dufata akanogo tugaca tuyora y'amazi tukaraba ahantu tudushira twamara kwirongora twari two tunywa abana bivumbagaza aho nyine mw'urwo ruziba ngaho umwana ari karoga nubwo muri iyi nkambi hari ikibazo cya korera abayikambitsemo bagaragaza ko bashobora kwibasirwa n'izindi ndwara zirimo malariya ndetse na bwaki imishatsi yatukuye abana ntibaronka ibiryo bikwiriye saa sita ntacyo baronka ni ukuri jewe urabona ndakunze mugabo ndayengayenga nkaronka nk'agakombe k'icyayi mugabo abana banje bose bamerewe nabi benshi mu barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri kongo baturuka mu ntara y'ibitoki gusa umuyobozi wayo kare mu bizoza mu butumwa bugufi yandikiye ijwi rya amerika yavuze yuko abagera mu nkambi baba bagenzwa n'izindi mpamvu yagize ati ubwo ni ububeshi si uguhunga ni uburyo bwo kuja mu nkambi y'impunzi mu ntumbero y'uko bazatekeregwa ihamba iyo bita pake retour mu rurimi rw'igifaransa muri makeya ni ukuvuga yuko rugigwa n'abajejwe kubakira iyo bagarutse bazanywe na aseri ntandwi zitatu zihera badasubiyeyo mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abantu bari muri iyi nkambi ya sange komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko bari gushaka uburyo bakongera inyubako z'iyi nkambi ndetse abandi bakimurirwa mu nkambi ya kavimvira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu cyumweru yakira abarundi basaba ubuhungiro barenga ijana na mirongo ibiri ni mu gihe muri kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitatu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
ijwi rya amerika ibiganiro byacu tubandanirize kuri amerikana na mugenzi wacu thomas kamiriyenti mwaramutse neza muri iki gihe donald trump ari ku isonga kure cyane imbere y'abandi banyapolitiki bo mu ishyaka rye ry'abarepublikani baharanira kuzarihagararira mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka utaha nubwo afite imanza mpanabyaha z'uruhuri ntibimubuza kwiyamamaza nyamara hari abasanga hari inzira zo kumukumira kubera imyitwarire ye mu bikorwa byo gushaka kuburizamo ibyavuye mu matora ya perezida wa repubulika yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri kugira ngo akunde agume ku butegetsi ikaze mu kiganiro amerikana umuntu ushaka kuba kandida perezida wa repubulika agomba kwiyandikisha muri buri leta mu zigize igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ni muri urwo rwego abaturage bamwe na bamwe bahagurukiye gusaba leta zabo kwanga kwandika donald trump ibirego bizwi mu nkiko kugeza ubu biri muri leta byibura zirindwi alaska colorado maryland michigan new hampshire new mexico na rhode island urugero muri new hampshire ni umuturage witwa john anthony castro wo mu ishyaka ry'abarepubulikani wareze ku giti cye naho muri colorado abaturage batandatu bisunze umuryango udaharanira inyungu witwa cru mu magambo magufi mu magambo maremare bikaba ari citizens for responsibility and ethics in washington bitura ubutabera barasaba guverinoma ya leta yabo kutazashyira izina rya trump ku mpapuro zo gutora mu majonjora yo mu ishyaka ry'abarepubulikani azahaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane trump n'abavoka be nabo barareze basaba ko uru rubanza ruva ku rwego rwa leta rukajya mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu ibi birego bitandukanye n'imanza mpanabyaha trump azaburana mu mezi ari imbere imanza zijyanye n'amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uruhare yaba yaragize mu gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu capitol n'ibikorwa byo gushaka kuburizamo insinzi ya joe biden bari bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri izi manza mpanabyaha n'enye hano i washington dc ku itariki ya kane y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane i New York kuri makumyabiri na gatanu y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane i Miami muri leta ya Florida ku ya makumyabiri y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni Fulton muri leta ya Georgia ahaho umucamanza ntaragena itariki y'urubanza ariko umushinjacyaha yamusabye iya makumyabiri na gatatu y'ukwa cumi gutaha muri uyu mwaka uretse imanza zo mu nkiko zo gushaka gutambamira Trump undi muryango udaharanira inyungu witwa Free Speech for People wo wandikiye guverinoma za leta za Florida, New Hampshire, New Mexico, Ohio na Wisconsin ubasaba gufata ubwabo bwite icyemezo cyo kwanga kandidatire ye. Ijwi rya Amerika abashaka ko izina rya Trump ritazajya ku mpapuro z'amatora bishingikiriza ku ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryemejwe nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani mirongo itandatu na gatanu rivuga mu gika cya gatatu ko umuntu uwo ari we wese watatiye indahiro yo kubaha no kurengera itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika maze akigomeka ku gihugu atemerewe gukora mu mwanya uwo ari wo wose mu butegetsi ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa leta mu zikigize bemeza ko trump yiyambuye uburenganzira bwo kongera gutorwa kubera nk'uko babivuga ibyo yakoze by'umwihariko guhamagarira no gushishikariza abayoboke be gutera capitol nabo bahereye ku ivugurura rya cumi na kane ry'itegeko nshinga abarimu babiri b'imena mu by'amategeko asobanura itegeko nshinga droit constitutionnel mu gifaransa barabishimangira mu nyandiko ndende imwe bafatanyije gushyira ahagaragara kandi ni abarepubulikani nka trump aba ni william bowder wo muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois na michael paulsen wo muri kaminuza ya mutagatifu tomasi muri leta ya minnesota bavuga ko Trump adashobora kuba perezida adashobora kwiyamamariza kuba perezida adashobora kugira n'undi mwanya mu butegetsi batekereka inteko ishinga amategeko Congress iramutse ifashe ku bwiganze bwa bibiri bya gatatu icyemezo cyo kumuhanaguraho ubusembwa bw'imyitwarire ye yo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe Trump ahora avuga ko nta kibi yigeze akora kandi nta na rimwe yigeze ashinjwa icyaha cyo kwigomeka ku gihugu nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
akaba ari nonga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya diana ninahazo niwe mwari mwazindukanye yakoze nadia taha yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu tubi